waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii har'aa irratti keessummaan keenya hayyuu seenaa faadumaa boruu guyyooti. Haadha ijoollee lamaati. As Ameerikaatti barnoota seenaatiin kanneen dhiyeenya yuunivarsiitii Saawuzern Illinois mooraa kaarden irraa PHD'n eebbifaman keessaa tokko. Keessattuu haadha warraa ta'anii ijoollee guddifachaa. hojii hojjechaa barumsaan as ga'uun agam nama dhiba laata maaliif seenaa barachuu moo filatte gaaffilee kanaaf ka biroo sooraan kaasuudhaan achuma bakka isaan irraa eebbifaman shigaagootti bilbilee haasofsiisee jira amma gara gaaffiif deebii kanaatti dabarra.
Profeesar Faadummaa Boruu Guyyoo haadha ijoollee diriqqoo lamaati. waan akaakuun kii gaaddis jal taa'ee na barsiisa ba'etti asiin na ga'ee jette dhalootaaf guddinni isii mooyyelee keenya digrii qara barkum tokkoof dhibbi sagalii fi sagaltamii saddeeti yuunivarsiitii naayiroobiitiin seenaan eebbifamte barkum lamaaf shani yuunivarsiitii maayaamii ameerikaa jirtu seena afrikaatiin digrii lammeessoo yookaan ammoo maasters digriin eebbifamte seena biyyi gargara ka afrikaatiif ka addunyaallee barachaa dhiyootan ammoo ameerikaa yuunivarsiitii saawuzern illinois. PHD'n eebbifamte barumsa dooktarummaatiin seena warra horii jireenya isaanii barachaa barreessaas geette dizerteeshin yookaan ammoo waan gaafa PHD fixatan barreessaniin qooda hawwan uummata keenya ormaa fi pokoomoon nagaa biyyi isaanii eeguuf qoodi isaan qaban barreessite hawwaniif ijoolleen dubra keessa jiraachuu baannaan nagaan nagaan ta'uu jette bakka gammaddee waan feet argattee jenneetiin marii teennat dabarre waan an akaakuu kiyyiirraa barachaa dhufetti asiin naga'e ijoollummaan ammoo barumsi jaaladha. waan hedduu akaakuu kiyyi gaafadhaa jettee.
Akaakuu isan durii eessa dhuftan akaakuu maaliif armi jirra akaakuu maaliif kun booranii ka gari keenya jira ka kenna kan maaliif booranii dhibiillee Itoophiyaa jira waan kan cufaa hin beeku ijoollumatti laakiin waan kan cufa keessa barachuu fedhe keessa hubachuu fedhe hin qaabadha akaakuu kiyyi akka malee wogaafadhee bakka akaakuun intala. nama qallisa ya dadhabe naan jedhu biqeen kiyyatti akka malee barachuu fedhe waan kan cukkeessa hubachuu fedhe kanaaf ani histooriyaa jaaladhe histooriyaa jalqabee iskuulallee haa iskuulillee akka malee waan histirii soosho saayinsii yumaaniitiis kan akka malee akka malee jaaladhe waan naangalini jira an akka malee gaafadha akaakuu kiyyaa hin qaabadha muk jaltete hojjanni muk jaltaa cufaa. Bisaan fa'aa onni fedhe bisaan fa'aa geessee fi duuba gindi bisaan dukkaan achi taa'ee akaakuu dhedhee gaafadha. Akkoontii yalleen akka malee waan booranaa na taasiftee waan nam horii cufaa waan akkana warri kennaata gardhuugaa qubatee akkasumallee hargeessallee Itoophiyaa kan cufa warri horii warri horii fuula tokkollaan taa'u fuula dhuug kan warri ba'ee jira so waan kan cufa barachuu. Fidheeyanii.
Ati naadhi ijoollee agameeti?
Ani ijoollee dhiiraa lama qabaa. Mucaan guddaan gam saddeeti, xiqqaan gam sadii.
Asumatti ijoollee guddisaa, asumatti warri ofii jabeessaa, maatii ofii jabeeffachaa, jaarsi qabdaa, ijoollee qabdaa, haadha warri tokko tahaniitiin barumsa PHD barachuun waan xiqqaaniti. Mee eessa kaatee eessa baate Waan keessa dabartee yoo qabattu? Mee takka gara jala ilaali eessa kaatee eessa baate Mee waan keessa dabartee martoo qabadhu?
Galatoomii ani wanni tokko ijoollumti keessatti abbaan tiddiqaan abbootiin tiddiqoon tadhiiraa akka malee barattee yaa barattee yaa iskuul barattee abbaan kiyyaan gafaa inni iskuul hin barannee abbaan tiddiqaan ka iskuul barate jechuu ispeeshaalii maqaan isaa tokkiin diida guyyoo nama akka malee beekamu isatti akka malee na qarqaaree lammeessitoo. uf dhugeeffadhee dhugaaficha kiyyaa anden kasadeessi tollee ni cilee akka banoo yeebuu dide sitti hima waan sun jedheef. Wanni sadeen ka na qarqaarsuun.
Biyya maatiin si qarqaaru warra si qarqaare gaaf biyyiidhaan warra ofii nama qarqaaruu danda'a. Biyya laa baatee jennaan ammoo biyya latan keessatti lafti rafiidhaan guddoo hin jirretti lafti rafiidhaan akka fedhan keessatti hin jirretti barumsa PHD barachuun maasteersi asuma fixaniitiin PHD dabruu waan xiqqoo miti tanaadha ijoolleeti ijoollee guddisaa warra kan walitti qabachaa hujii hojjechaa achiin barumsa PHD barachuun waan xiqqoo miti histiriin faan waan hedduu waan barreessan qabaachuu danda'a waan hedduun sa'aatii sirraa fudhachuu dandeetti jireen kan cufa akkam walitti qabatteetiin hagam walitti dandeetti.
Uggaaficha kiyya tokko lammeessitooni pilaan dassaa qabaachuu maltee maaninnaani warri kiyyallee waliin pilaanee dhiirri kiyyallee walii waliin pilaanee dhiirri kiyyalleen akka malee sappoottii fi barsiisallee warrilleen akka malee sappoottii fi herrebi kiyya ka borii yaadee obsaa wanni dibiin waanum kanaan na qarqaare wanni an ufii tochuu dandamaan uf dhugeeffachuu qabna qar akkasiin nami dhibiilleen si dhugeeffata laanum laanum deeme.
Dansa reefsi gaafadhe jennaan wanne ani barumsa kana fedhee fi warri kiyyirra dhagayetiin warri durii duriin qaabadha waan abbaan kiyya na gorsiin qaabadha waan warri kiyya akkoon tiyya na gorsiitiin qaabadha durii durii gaafadha waan hedduu gaafadha tanaaf seenaa barachuu fedhe tanaaf istirii barachuu fedhe tanaaf istirii afrikaa baradhees tanaaf istirii addunyaa yookaan seenaa addunyaa baradhees seenaa booranaa tanaaf baradhee jette wanne tama barattu kunin gosi sun agamiin qarqaaruu dandeetti maaliin qarqaaruu dandeetti.
Wanni an baradhee karaa dhugaan gosi qarqaaruu dandeetti. Karaan tokkinii seenaa ofii barachiitiin akka malee dansa maalinnaan baduu dhowwitii tokko lammeessitoolleen akka history namni guddinni seenaa beenniti guddinni yoo akka laalte waan seenaa iyyuu wamarram seetu wanni seenaa waan egerillee amiin hujii hujiillee hujii dhuga jirtaat hojjechuu dandeettu. Seenaan kulleen ammallee kalcha aadaa Booranaa aadaa Booranaa addunyaa barsiisuu qabdi. Kanaaf isiin muhimu. Yoo atiin seenaa kakkee aadaa kakkee baratte nam dhibiillee barsiisuu dandeetta. Addunyaa cufa barsiisuu dandeetta. Fedhiin kiyyiin histirii kee jirti. Tanaaf baradhu.
yookaan laalleetiin jennaaf lafa sanatti hedduutu barumsa PhD kana ga'uu fi nama hedduutu waan guddoo nam tursaati. Obsi nam fixachiisaa waan hedduu nam fixachiisaa keessumatti ilmee dubara tahaniitiin yuunivarsiitii hedduu ilaalteetiin jettu yookaan nam dhiiraa caalaa akkamnaan jettuu jirtu kanatti ijoolleen waliin baratan keessa namni Afrikaatiyyuu namni Afrikaa dhufe. Namni namni kampaas kan waliin jirtan namni seenaa Afrikaa barachuu jirsi qofa walittillee yoo ilaalleetiin jenna namni dubaraa xiqqaa ta'uu fa danda'a.
Dhugaa kan kee namni dubara xiqqaa.
Namni dubara xiqqaa yoo laalteetiin jettu ijoolleen dubara barumsa PhD barachuuf maanti isaan dhibseeti maanta akka nama dhibseeti barumsa kana kana PhD ga'uuf maanta nama dhibseeti.
Wanni tokkinii ka'aniin jechuu danda'u like rool moodel feeta rool moodel akka.
Fakkeen jechuun fakkeen.
Fakkeen fakkeen akkiyyaa nam dubara nam nadheenii. Afrikaa leeyojataa keessaa waa laakiin ispeeshali nam namti PhD jechuun PhD danni guddaa feetii aniin waan an jechuu danda'u uf dhugeeffachuu yoo ati uf dhugeeffachaa qabdee yoo ati herrega darsaa qabdee itti akkasiitti nami cufti hojjechuu hin danda'a.
Dansa fula xiqqoo kaatee fula guddoon baate. Diqqeen gaafa miila abbaa kan keetii jalteetteetiin durii durii gaafattu jalqabdee har'a ammoo yoo iyyuu dhufteetiin PhD baratteetiin dooktarii taateetiin as geettu waan xiqqoo miti. Amma yoo garagaltee of laaltu eenyuuf hin jettu.
Ani faatuumumaa gar bahee fiin qaabadhaa. PhD tallee fudhadhee namoonni herregaan kiyya akka borii kan qabu nama hoja danda'e ijoollee dubbata dhibiillee taakiyyaa qarqaara. Qarqaaruu danda'u oja danda'ee akkasiillee ni PhD fudhatte.
Waan ati fudhatteetiin digirii tantee lammeessuu eegi barreessuu jirtiisii tantee onnee barreessiteen eessumaan namni uwwa yookaan namni hawwaniif ijoolleen dubra nagaa akkamitti fiduu danda'an jetteetiin fakkeenyi gosa lama fudhatte ormaa fakkeenyi gosa ormaatii fi fakkeenyi gosa pokomoo gosa keeniyaa keessa jiranii namni uwwa akkamitti nagaa buusuu danda'a maalii namni uwwa nagaan fidu maal argina.
Namni uwwa fakkeenyi dasaanii ormaanii warlooniiti. Oja warri dhufee warrirra wabii bitatee sunillee naga buusita gar tokkoon. Nami uwwaa wanni inni naga fedhuu fi keessumatti olkiini nam nam nam uwwaati akka malee darsaanii nami uwwaa you know buufachuufa danda'anii waan akkana kan. Nami uwwaa ammallee warra faamilii wal qabu warri tanaa tanaafiyyuu warri. hojjaa chaansii kennaniif chaansi naga buusan kennaniif sila addunyaa tanarraa akka malee waan nagaatiin dhufuu ni danda'anii rakkoo warri qabu tokkin chaansii sun hin kennaniif herreg warraa namaa kennu akka naga buusan hin kennaniif so konkuluushoniin tiyya guddoon sun.
Ahaa. Tanaafuyyuu warri uwwa kan hawwaniif ijoollee adorsila. Isanilleen qoodi nagaa buusuu dandeettan keessa nagaa akka nagaan jiraatuufillee qoodi qabaadha jedhanii kan adoolchaansi yookaan carraa kennaniif warrilleen waan hedduu hojjechuu danda'a jirtu.
Akkas jechuu akkasii nagaallee buusuu danda'anii nagaan nadheen keessa hin jirre nagaanii.
Fakkeenyaaf waan ati deezerteeshin yookaan immoo PhD kan keegii fixachuu jirtu waan ati barreessitu keessa tokko jireenyi warra horii maal fakkaataa jettee barreessitu. Biyya jireenyi warra horii wanni addunyaan hin beekiniif. wanni namni hin beekiniif wanni ati argite maali yookaan ammoo wanni addunyaallee beettee irratti hojjechuu dadhabde adooma gamkamiin ilaalaniifi wayii jedhe.
Wanni tokkin warri horii guddinni lafti warri taa'uu aksees hin qabdu transportation aksees hin qabdu waan akka. modern communication waan akkasiillee hin qabdu. Nam baratellee guddaan qabdu. Kanaafuu waa warraa addunyaa addunyaa. gubbaat namni guddinni hin beekne. Ee kanaafuu waa warra beeksisuu malanii warri.
Nama kan PhD barachuu fedhe namni caqasuu jira maal gorsuu fedhe.
Wanni tokko gorsuu dhugeeffachuu uffii qabachuu malan I mean they have to believe in themselves. Of qabaachuu endurance nak malee dansa. Nadheeni haadha aadmina taate al deemtee hojiillee hojjechuu dandeetti uskuulallee cufsoomuu dandeetti.
Hedduu wanni nama wal dhabsiisa keessumattuu warri biyya lafa dhufaniiti yoo seena biyyi tokko barreessan yoo seena saba tokko barreessan gosa tokko yoo barreessan akka irraa gorsanii barreessan seena tokko beekuu waan xiqqoo miti. War seena barreessuu maal jettee gorsiiti? Nam seena ofiillee barreessuu fedhuuf nam seena biyya dhibiillee biyya ormaallee barreessuu fedhuuf maal jechuu fedha?
Wanni aadaa sunirraa barachuu danda'a maani? wanni hamtuun akkana kan jedhanii hojjetu waan hamtuu irratti fokkaasii tochanii waan aadaa sun irra baratanii barachuu malan addunyaallee barbaarsiisuu malan.